sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa Kamiisa hagayya 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 5 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati qophii keenya har'aa keessatti waa'ee hidhamtoota hoggansaa adda bilisummaa Oromoo dabalate qophiiwwan adda addaatii fi gabaasaalee adda addaa dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. gabaasaalee keenya kan jalqabnu hoduudhaan hoduu har'aa kan nutti himtu immoo tuujubee horaatii garas darbina.
attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itiyoophiyaan har'a tarbaayinii lammaffaa hidhala gabbayyaa irratti ijaaramaa jiru irraa humna ibsaa maddisiisuu eegalteetti. Tarbaayiniin yuunitii sagal jedhamu kun dandeettii dhaabbataa meegawaatii 275 qaba. Tarbaayiniin jalqabaa fulbaana darbe eebbifame kanaan dura humna ibsaa meegawaatii 375 maddisiisaa ture. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed tarbaayiniin lammaffaan humna ibsaa maddisiisuu eegaluunsaa milkaa'ina guddaadha jechuun ibsaniiru. Masriif Sudaan Itiyoophiyaan qofaashee hidhala gabbayyaa irraa humna ibsaa maddisiisuu jalqabuuf murteessite irratti yaaddoo qaban ibsaa turaniiru. Waliigaltee labsii duudhaalee bara 2015 Finfinnee Kaayiroof Kaartum gidduutti mallatteeffame ka cabsu ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kan oduu qofaa ture hidhala gabbayyaa seenaa taasisuu keenyatti ni boonnaa jechuudhaan. uummata Itoophiyaa maraan ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Masriif Sudaan illee mariirra taree falmiin kabiroon akka isaan hin baafne beekanii mariif akka qophaa'an yaadachiisaniiru. Biyyoonni yaa'ala gabbayyaa gara gadi jiran kun lamaan hidhi sun miidhaa adda addaa akka isaanirraan geessisu ibsuudhaan mormii isaanii kan itti fufan yoo ta'u, lagi kun sadaffaa guutamuusaa mormuudhaan masriin torbee gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf xalayaa ergitee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy yaaddoo Masriif Sudaan kaasan fudhatama dhabsiisuudhaan bishaan kun akkuma kanaan dura gara Sudaaniif Masriitti yaa'aa turetti osoo yaa'uu humna ibsaa maddisiisaa jedhan. Piroojeektiin hidhala gabbayyaa yeroo xumuramu humna ibsaa meegaawaatii kuma shanii ol oomisha jedhamee eegama. Marii nageenyaa TPLF waliin karoorfame keessatti gamtaa Afrikaa qofaatu giddugaleessa ta'uu qaba jechuudhaan Itoophiyaan beeksistee jirti. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam torban torbaniin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kanneen biroo gahee deeggarsaa qofaa qabaatu jedhan. Mootummaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa furmaata siyaasaa akka argatu marii araaraaf cicha akka qabu ta'uu kan ibsan ambaasaaddar Alam ta'us mootummaan gamtaa Afrikaatiin ala yaalii marii sanaa akka hin fudhanne ibsaniiru. Kan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii. Oliseeguun Obaasanjoo irraa amantaa hin qabaanne kan dubbatu TPLF immoo gamtaa Afrikaatiin ala qaamotiin sadarkaa addunyaa adda addaa akka hirmaatan barbaada. Gabaasaaleen miidiyaalee hin mirkanoofne akka agarsiisanitti gamtaan Afrikaa marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti taasifamuuf karoorfameef gidduseentota akka ta'aniif gamtaa Awurooppaa tokkummaa mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsiin keessa galchuuf jedha. Haa ta'u malee gamtaan Afrikaa gahee hooggansa falmii hin qabne ka gamtaan Afrikaaf ka bakka bu'aa olaanaa pireezidaant Oluseeguun Obasanjoo jalatti adeemsi nagaa ni jiraata jechuun hubachiiseera. Mootummaan waraanaa Maalii roobii darbee hidhattoonni Islaamummaa dhuma torban darbee haleellaa diroonii ulfaataa ta'een loltoota isaa keessaa 42 ajjeesuu isaanii mirkaneessee gadda biyyoolessaa guyyaa sadii labsee jira. Beeksisni kun kan ba'e guyyaa hoogganaan waraanaa maalii koloneel Asiimii Goyitaa waa'ee deeggarsa Kireemliin irraa dhufu ilaalchisee pireezidaantii Raashaa Vilaadiimiir Puutiin waliin haasa'anitti ture jedha gabaasii Aanii Riizanberg Baamaakoo maaliirraa ergame. Buufata televiziyoonaa mootummaa ORTM jedhamu irratti gadda guyyaa sadii labsame kan beeksisa dhiyeessitu Beembaasii fi dubbisaan dhageessifteetti. Kamisa halkan walakkaarraa eegalee guyyoota sadiif gaddi biyyoolessaa guutuu naannoo biyyattii keessatti kalabsame haleellaa shororkeessummaa teessit keessatti raawwatameen namoota nagaaf waraanaa miidhamaniif kabajaa kennuuf jechaa jette siibiin. Lakkoofsi jalqabaa loltoota kudha torbaaf lammiilee nagaa afur du'uu wixata darbe erga beeksifamee booda mootummaan ibsa roobii darbe baaseen walumaa galatti loltoota 42 haleellaa kaaba maalii magaalaa teessat keessatti raawwatameen ajjeefamaniiru jedhee jira. kibxata darbe kireemiliin pireezidaantiin raashaa vilaadimeer puutiin nyaataaf boba'aa gara maalii geessuusaaf tumsa raashaaf maalii itti fufuu danda'u irratti mari'achuu isaanii pireezidaantiin yeroo maalii asiimii gooyitaa waliin bilbilaan ennaa dubbatanitti beeksisameera maaliin kibxata darbe buufata xayyaaraa baamaakootti sirna geggeeffameen xiyyaarota waraanaa hedduu raashaarraa fudhatteetti. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinkan ruwaandaa keessa ka jiran yoo ta'u kunis daawwannaa biyyoota sadii afrikaa irratti taasisan irratti bakka dhumaa yoo ta'u achitti tarsiimoo haaraa waashintan biyyoota afrikaa uffeessa haaraa gad jiran waliin akka michoota walqixaatti bobba'uuf qabdu ibsaniiru. bilinkan gara ruwaandaa ka dhufan naannoo haroowwan gurguddoo afrikaaf yeroo addatti rakkisaa ta'etti yoo ta'u biyyi xiqqoon giddu galeessa afrikaa kun mootummoonni lamaan finciltoota wal morman deggeru jechuun biyya ollaa koongoo waliin wal dhibdee keessa jirti walga'ii kamisa darbe pireezidaantii ruwaandaa pool kaagamee waliin taasisaniin bilinkan wal dhibdee jiru salphisuuf tattaaffii taasifamu irratti ni mari'atu jedhamee eegama. ministeerri dhimma alaa akka beeksisetti bilinkan hacuuccaa biyyoota hollaa dabalatee yaaddoo diimokiraasiif mirga namoomaas ilaalchisee mari'achuuf jiru kibxata darbe koongootti aangawoota waliin erga wal arganii booda bilinkan akka jedhanitti lola kana dhaabuuf tattaaffii afrikaatiin durfamuu yuunaayitid isteetsi ni deeggarti jedhan. somaaliyaa keessatti gogiinsa hamaa mudate irraan kan ka'e lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii miliyoona tokko ol kan ga'e yoo ta'u fedhiin yeroo hatattamaa yeroo dhiyootti yoo hin guutamne beelli bal'inaan akka mudatu tokkummaan mootummootaa akeekkachiiseera jechuudhaan mohaammed daayisaanii moqdishoo irraa gabaaseera. waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ochaan kibxata kaleessaa akka ibsetti soomaaliyaan waggoota 40 ol keessatti gogiinsa hamaan mudate haalli gogiinsi kun hammaataa dhufuu isaatiin immoo lammiileen soomaaliyaa miliyoona tokko qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru jedhee jira aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti baatii adoolessaa keessa namoonni 83,000 kabiroon sababaa hongeen mudateen qe'ee isaaniirraa baqachuuf dirqaman. qe'ee irraa buqqa'uun naannoo bee baandiriif geedoo keessatti mudachuuf jira dhaabbata nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaatti ittaanaa qindeessaan balaa atattamaa kan ta'an ishaakuu meesheeliyaa roobii kaleessaa raadiyoo sagalee ameerikaaf bilbilaan akka ibsanitti namoonni nyaataaf gargaarsa biroo barbaachaaf godaanaa jiru jedhan FAO'n gargaaruuf yaalaa jira jedhaniiru.
So our ability as a humanitarian community to be able to reach the um, um, affected people in their communities and provide the services that they need.
Akka hawaasa gargaarsa namoomaatti dandeettiin keenya namoota dhibee kanaan miidhamaniif hawaasa isaanii keessa jiran bira ga'uu fi tajaajila isaan barbaachisu kennuu danda'u akka isaan qe'ee isaaniitii hin baaneef gargaarsa arganna jedhanii godaanuudhaaf hin saaxilamne gochuudha. Kan nama dhibu garuu gogiinsa kanaan dura mudate wanti nu argine namoonni gargaarsa barbaachaaf ennaa godaanan hedduun isaanii du'uu isaaniiti.
Dhaabbata nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaa ka Somaaliyaa keessaa karoora ittisa beelaa uummata baadiyyaa keessa jiran gara miliyoona tokkoo ta'an gargaaruuf doolaara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona soddomi akka isa barbaachisu ibsee jira. magaalaa guddoo seeraaliyoon firiitaawun keessatti mormii farra mootummaa guyyaa tokkoof geggeeffameen booda yoo xiqqaate poolisiin lamaaf lammiin nagaa tokko du'uu hojjettoonni mana reeffaa kan magaalattii keessaa himaniiru mootummaan seeraaliyoon kanaan dura namoonni du'anii akka turan ka dubbate yoo ta'u mormitoonni rakkoo dinagdee hammaataa dhufuu fi dhimmootii birootiin mufachuu isaanii irraan kan ka'e dhagaa darbachuuf daandii irratti gom'aa gubuun isaanii ibsuudhaan lakkoofsa namoota du'anii garuu meeqa akka ta'een ibsine. biyyi afrikaa dhihaa qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufeef rakkoo boba'aa waliin rakkachaa turte kun jeequmsa ittisuuf jecha roobii kaleessaa galgala sa'aatii sadiirraa kaasee uggura sa'aa keessee jirti.
These unscrupulous individuals have embarked on a violent and unauthorized protest which has led to the loss of lives.
Namoonni dhuunfaa naamusa hin qabne kun mormii jeequmsaaf kan eeyyama hin qabnetti bobba'uudhaan hojjetoota nageenyaa dabalatee lubbuun lammiilee qulqulluu Seeraaliyoon keessatti akka badu taasisanii jiru. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessattis buufataalee poolisii dabalatee gamooleen uummataa haleelamuu fi gubachuun gabaasamee jira. Kanaafuu akka biyya seeraaf sirna qabuutti seera cabsuun akkasii bifa hundaanuu fudhatama akka hin qabne mootummaan beeksisuu fedha.
xiinxalaan tokko akka jedhanitti saraaleon keessatti sababoota hedduudhaan namoota idilee deeggarsa mootummaa dhabuun rakkachaa jiran dabalatee haalli jiru hammaataa adeemeeraa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
galatoomituu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenu. miseensota hoggansa adda bilisummaa oromoo adda addaarra jiranu dabalatee kan mana hidhaa poolisii magaala buraayyuu keessa jiranu manni murtii magaala buraayyuu akka bilisaan gadhiifamanu murteessullee ammallee mana hidhaatii akka hin baane abukaatonni isaanii sagalee ameerikaatti himanii jiru. itti aanaan koree dhaabbata dhimmoottan seeraa bulchiinsaa fi diimokiraasii kan mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa immoo namoottan manni murtii bilisaan gadhiise qaamni raawwachiiftuu yookaan poolisiin hidhee tursiisuu hin qabuu jedhu manni murtii waliigalaa federaalaa gama isaatiin naannolee keessatti rakkoon ajaja mana murtii raawwachiisuu. baay'inaan dhiyaataa jira jedha murtii argachuus qaba jedhee dubbatee jira tsahaay daamxootu gabaasa kana qindeessee itti aanee isinii dhiyaata.
qajeelcha poolisii magaalaa buraayyuutti hidhamanii kanneen jiran hoggansi adda bilisummaa oromoo sadarkaa adda addaa irratti argaman manni murtii magaalaa buraayyuu akka bilisaan gadi lakkisaman murtii dabarsee jira garuu poolisiin ammallee manuma hidhaa isaan kaa'ee jira jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee ameerikaatiif himani. haala kanaanis ennaa ibsan abukaatoon isaanii gaaffii qaama bilisa baasuu jedhuun akka namoonni kun gadi lakkisaman gaaffii dhiyeessineen manni murtii si'a sadiif beellama qabee qaamni jara hidhe poolisiin dhiyaachuu waan dhabeef marsaa afuraffaa irratti akka bilisaan gadi lakkisaman murtii kenne garuu ammallee murtiin seeraa sun hojiirra hin oolle maamiloonni koo hidhaa hin baanee jedhan obbo Tuulii Baayisaa.
Manni murtii duraan Komishiiniin poolisii Oromiyaa qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuu fi Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa gaaffii qaama bilisa baasuu iyyattoota kanaan aktiivii akka kennu ajaja kennee ture. Haa ta'u malee Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa namoota kanaan hin barbaadu duraanis akka isaan bahanii xalayaa mana hidhaatii fi komishinii poolisii Oromiyaatti barreessee jira. Namoonni kaan ammoo bilisa bahanii jiru waan ta'eef nuti galmees irraa hin qabnu jara kana wanti barbaadnu hin jiru nuti hin hiine waan ta'eef deebiin kenninu kan jedhan deebii kenne waajjirri Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa. Komishinii poolisii Oromiyaatii fi qajeelchi poolisii ammoo deebiin kennine achuma manuma murtii cinaa ta'anii qajeelchi magaalaa Buraayyuu jaras hin dhiyeessine deebii hin kennine manni murtii akka isaan deebii kennan akka isaan jaras dhiyeessan ajaja adda addaa yeroo adda addaa kennaa deeme dhumarratti bakkuma isaan hin jirretti wantoota adda bilisummaa Oromoo kana hunda isaanii gad lakkisaa jedhee ajaja kennee galmee cufe. Kana booda ajajni sun fuudhamee qaama bira qaqqabuu qabu hunda bira qaqqabee jira. Hanga ammaatti yeroo inni kun hin gadhiifamne ajajni sana fudhatanii dhumachaa biyya dhiisan jechuudha.
Obbo Tuuliin itti dabaluun namoonni kunneen dhibee adda addaatiin qabamanii wal'aansa dhorkamanii mirgi namummaa isaanii sarbamee rakkataa jiru jechuun himani.
Nama torbadha. Jaalladii Raggaasaa, Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Iyaansaa, Lammi Beenyaa, Daawit Abdataa, Dooktar Gadaa Oldiraa fi Gadaa Gabbisaadha. Namoonni kun dhukkuba adda addaati kan qabanii walakkaan isaanii dhukkuba mana hidhaa sana keessatti isaan qabate qabu. Walakkaan isaanii immoo dhukkuba adda addaa qabu. Siirasii dhukkubsatu. Haa ta'u malee mootummaan bajeta hin qabnu kan jedhuun yaalchisaan jiru. Mana yaalaa dhiifii guyyaatti namoonni kun dura gajanni isaanii qabamee ture digdama digdama nyaatuma isaaniitti poolisiin kan ramadeef jechuudha. Yeroo kanaas birrii afurtamatti ol guddisanii jiru. Egaa qaala'insa jireenya yeroo kanaa wajjin birrii afurtamni guyyaa tokkotti nama tokkoof maal akka godhuu danda'u namni tilmaamuu danda'a. Kanaaf koo guddaa keessa jiru jechuudha.
Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun wal qabatee maatiin hidhamtootaa, abukaatoon, paartileen siyaasaa adda addaa fi dhaabbileen mirgoota namoomaa irra deddeebiidhaan yaaddoo isaanii ibsaa turuun ni yaadatama. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti ibsa baaseen dhimmi kun yaaddessaa ta'uu ibsaa ture. Ibsa isaa ji'a caamsaa darbe baaseen hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan jala hidhamanii qajeelcha poolisii magaalaa buraayyuutti argaman hatattamaan hayeekaman jechuun gaafatee ture namoota manni murtii bilisaan gadhiise kan mirgi wabii kennameef kan galmeen isaanii cufame gara waggaa lamaaf gaaffii tokko malee hidhaman akka jiranillee koomishiniin kun ibsee ture ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuu fi namoonni galmee qorannoof himannaa tokko malee mana hidhaa keessa jiran kan manni murtii bilisaan gallakkise ilaalchisuun kan gaafataman itti aanaan koree dhaabbii dhimmoota seeraa bulchiinsaaf dimookiraasii mana maree bakka bu'oota uummataa isaa boru akkana jechuun deebisani.
biyya kana keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf bilisummaan manneen murtii mirkanaa'u aangoo heeran kennameeftu jira murtii manni murtii murteesse namni kamiyyuu diduu hin danda'u. raawwachuudhaaf dirqama qaba jechuudha. Poolisiin fakkeenyaaf ajaja mana murtii fudhatee hojiirra oolchuu qaba. Yoo ajajni mana murtii isa gara irraa kaasee gadi dhiisuu qaba. Walumaa gala murtii mana murtii murteesse qaamni kamiyyuu hojiirra oolchuu qaba. Dhimma naannoo naannoma santu murtiin of bulcha waan ta'eef caffeen koree dhaabbii mataa isaa qabaa kan qaamolee haqaa hordofu kallattii sana hordofee ni gochuu danda'a. Hojii naannoti jechuu barbaadetti nuti akka federaalaatti dhimma federaala laallatu fakkeenyaaf waa'ee qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisee Oromiyaa irrattis bakka adda addaa irrattis godhaa turree jirra. Keessumattuu haala yerootiin wal qabatee namoota to'annaa jala jiran ilaalchisee haala qabiinsa isaanii laaluudhaaf yaallee jirra. Kanaa wajji waa'ee murtii mana murtii irratti maal fakkaata kan jedhu bakka tokko nama lama diduun mul'ateetiin hin ture naannoo poolisitti jechuudha. Inni kun kallattiin itti didamu akka hin jiraanne duub deebii kenninee irratti waliigallee jirra jechuudha. Maaliif olaantummaa seeraa gara tokkoon kabachiisuuf deemaa poolisiin murtii. mana murtii diduudhaan olaantummaa seeraa akka hin kabajamne gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf seeratu isa dirqisiisa.
Ajajni mana murtii kabajamuu fi hojiirra ooluu dhabuun naannolee keessatti rakkoo hamaa ta'aa jira kan jedhan ammoo itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaati.
ክልሎች አካባቢ ከክልሎች ጋር ባለን ኤንጌጅመንት መጠነ ሰፊ የሆነ የፍርድ ቤት ትዕዛዝን አለማክበር ሁኔታዎች ከክልል ክልል ይለያያል። ይሄ ችግር አለ ተብሎ naannolee irratti walitti dhufeenya qabnuun murtee manni murtii murteesse bal'inaan hojiirra kan hin oolle ta'uu ni beekama. Naannoo naannootti garaagarummaa qabaatus rakkoon kun jiraachuu waltajjii waliin qabnu irratti kaasne irratti mari'anneerra. Rakkoon baay'inaan akka jiru keessumaayyuu immoo manni murtii federaalaa dhimmichi nu ilaallataa sirna haqaa biyyattii keessatti kennamu waliin wal qabatee jechuun sirriitti irratti mari'atamee jira. Seera eeguuf kabajuu akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuuf qaawwaan akkasii uumamuu hin qabu jechuun adeemsi kun sirrii akka hin taane mootummaanis qaamoleen raawwachiistotaas qaamoleen seera baasanis qaamoleen dhimmi ilaallatu kan biraas dhimma kana waliin wal qabatee wanti mul'achaa jiru sirrii akka hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamee fi hojjetamuu qabaa jennee rakkoon kunis hiikamuu qabaa jechuudhaan ejjennoo waloo qabannee jirra.
Ajajni mana murtii naannoo Oromiyaa keessatti kabajamuuf hojiirra ooluu dhabuu waliin wal qabatee komii maatiin hidhamtootaa abukaatoon akkasumas dhaabbilee mirga namoomaa kaasan irratti hoggansa naannoo Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa mana murtii waliigala Oromiyaa fi koree dhaabbii dhimmoota seeraa caffee Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofni gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerra.
Hanga'oonni Somaaliyaa kibba lixaa Itiyoophiyaan akka humni finxaaliyyoototaa al-shabaab gara daangaa isheetti hin ceene jechuudhaaf loltoota ishee dhibbaan lakkaa'aman gara kutaa Somaaliyaa geedootti bobbaasuu ishee dubbatanii jiru. Gabaasa Mohaammed Daayisen Moqaadishoo irraa qopheesse Tuujubeen akkataan nutti dhiyeessiti.
Dubbiimaan bulchiinsa naannoo geedoo Alii Yuusuf Abdullaahii akka jedhanitti. Waraanni Itiyoophiyaa dhuma torban darbee keessa gara naannichaa dhufuudhaan magaalaa daangaa dooloof naannoo asheetti maadhee dhaabuu isaanii ibsaniiru. Abdullaahin kan maqaa Alii Juubaa jedhamuunis beekaman wixata kaleessaa VOA waliin bilbilaan akka dubbatanitti loltoonni gara kuma lamaa ta'an hidhattoota Alshabaab kanneen loltoota baay'inaan naannoo daangaatti walitti qabuu jalqaban loluuf bobbaafaman jedhan.
Waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan la wadaago in ay soo korortay.
Abdullaahiin shororkeessota diina al-shabaab biraa rakkoon haaraan hiiraan baakooliif geedootti itti fufee akka jiru uummata soomaaliyaaf himuun fedhaa jedhan haleellaa haaraa gareen shororkeessaa kun naannolee daangaa itiyoophiyaa waliin jiranitti raawwateen aangawoonni bulchiinsa geedoo dhiibbaan irra ga'uusaa dubbatu sababaa nageenya dhabuun dabalaa dhufeen diinni naannoo daangaa keessaa waan seeneef itiyoophiyaa waliin tumsuun barbaachisaa ta'uu dubbatu kanaaf. loltoonni haaraan dhufanii dooloof naannoo asheetti bobba'anii gamaska turan ta'uu dubbataniiru. ogeeyyiin naannichaa akka jedhanitti alshabaab itiyoophiyaa keessatti hundee gad dhaabachuu barbaadaa jedhanii amanu gama biraan immoo haleellaan itiyoophiyaan samiirraan naannoo kaabaas dabalatee bakka hidhattoonni alshabaab walitti qabamanii gara itiyoophiyaatti haleellaa banuuf jiran dabalatee iddoowwan alshabaab qabatee jiru hedduu rukutee jechuun abdullaahiin vii'oo'eetti himaniiru haleellaan samiirraanii kun qindoomina waraana itiyoophiyaaf aangawoota mootummaa. juublaandi somaaliyaa waliin ta'uun raawwatamuu himanii jiran mootummaan federaalaa somaaliyaa waa'ee loltoota ergama gamtaa afrikaa hin taane haaraa kan itiyoophiyaa naannicha dhufuu isaanii ni beekaa jedhamuun gaafatamanii mootummaan loltoonni kun gara hidhattootaatti duuluuf akka dhufan beekaa jechuun deebii kennaniiru waraana itiyoophiyaa somaaliyaatti bobbaasuun kun kan raawwatame erga waraanni itiyoophiyaa haleellaa hagas hin taane ka daangaa qaxxaamuree raawwatameef deebii kennuudhaan. humnoonni nageenya isaanii loltoota alshabaab dhibba saddeetii ol ajjeesuu isaanii dubbatee booda waraanni itiyoophiyaas hooggantoonni olaanoo alshabaab 24 ta'an duula dhiyeenya garee shoror keessaa kanaarratti geggeeffameen ajjeefaman keessaa tokko ta'uu ibseera dhuma baatii darbee loltoonni alshabaab dhibbaan lakkaa'aman naannoo soomaaliyaa itiyoophiyaa waliin waldaangeessu ce'uudhaan humnoota farra shoror keessumaa leenjii addaa qaban kanneen liyyuu poolis jedhamuun beekaman waliin walitti bu'aniiru. gareen kun naannolee daangaa soomaaliyaaf itiyoophiyaa naannolee hiraaniif baakool bakkawwan hedduudhaan gara itiyoophiyaatti ce'uu isaanii aangawoonni nageenyaa beeksisaniiru qorannaan yuunaayitid isteetsi akka agarsiisutti loltoonni alshabaab utuu duubatti hin deebi'in dura hanga kiiloomeetira 150 itiyoophiyaa keessa seenuu danda'u xiinxalaan gaanfaa afrikaa tokko dhiyeenya kana vii'oo'eetti akka himanitti jeequmsi biyya keessaa kan itiyoophiyaaf wal dhibdee naannoo tigraayirraan kan ka'e loltoonni biyyattii gamasitti walitti qabamuun alshabaab haleellaa akka raawwatuuf carraa gaarii akka uume ibsaniiru haleellaan alshabaab daangaa ce'uun dabalataan akka hin raawwatamneef humnoonni itiyoophiyaa naannoo soomaaliyaa keessatti naannoo lolirraa dhorkame akka hundeessan torbee darbe pirezidaantiin naannoo soomaaliyaa itiyoophiyaa beeksisaniiru haleellaa samiirraan waraanni itiyoophiyaa dhiyeenya naannoo hiiraanitti raawwate jedhamee shakkamuun booda hidhattoonni alshabaab anteenaa dhaabbilee teeleekoominikeeshinii dhuunfaa naannichatti argaman barbadeessan alshabaab bara 2007 irraa eegalee mootummaa soomaaliyaaf naga eegdota gamtaa afrikaa waliin wal lolaa ture akkasumas haleellaa lubbuu namaa galaafate biyya ollaa keeniyaaf tokkommoo ugaandaa keessatti raawwateera.
qonnaan bultoonni godina arsii bahaa rakkina midhaan nyaataa jiru hir'isuu fi qamadii akka haaraatti akka ammayyaatti oomishaa jiru gabaasaa kennedii abatee qopheesse ammas tuujubeetu dhiyeessa.
rakkoon itiyoophiyaa keessa jiru oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaa ka'aa jira walitti bu'iinsa bakka adda addaan walqabatee lafti hin qotamin hafee jira hongeen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'atus akkasuma dhiibbaa fidaa jira. rakkoo alaa gama laaleen immoo waraanni yuukireenii fi raashaa itiyoophiyaa dabalee oomishi gara biyyootii addunyaa adda addaaf seeraan akka hin raabsamne taasisee jira kanaaf jecha bakka qotuun danda'amurra mala jabanaan qonnaa qotuun oomisha qonnaa guddisuuf gumaacha qaba godina arsii bahaa aanaa ittoosaa ganda gujjii keessaa qonnaan bultoonni kilaastaraan qotuun isaanii abdachiisaadha waayilli afaan amaaraa keenedii abaata. godina arsii bahaa bakka naanna'ee daawwadhe biqilaa midhaaniin uffifamee ija namaa hawwataa jedha lafti godina sanaarra hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofa qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina arsii bahaa aanaa ittoosaa. qonnaan bulaan ganda gujjii habee baadossaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan.
nuyi barana kan hojjenne kilaasteraan hojjechaa jirra kanaaf kilaastera hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra xaawoon sanyiin falatamaan qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastera kana baranaan hoggaa sadaffaadhaa hojjechaa jirra kanaaf bu'a qabeessa kilaasterra jechuun walitti dhiyeenyu kilaastera kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaasteraan hojjechaa jirra kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna of duras immoo kilaasterri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf calloo oomishaaf oomishtummaa dabaluu waan dandeenyuuf kun baay'ee gaariidha. Baran xaa'oon dhiyaatee jira. Rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu waa baatu malee hin jira. Garuu kunis falaadu barbaadamee kan qorichi kun argamu ta'ee oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye abdii irraa qaba.
Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamii akka galchuu danda'anillee obbo Fayyisaan gaafatamanii.
Nuuf amma akka kilaasaraa kanaatitti afurtamaa hanga shantamaa shantamaa ol hin arganne jennee abdii qabna. Abdii sun immoo kan waaqayyoo ta'a. Waaqa wajjin kana kilaasaraan kan oomishne kan kan jammaree hanga afurtama afurtamii shan shantama kana sanis olus argamuu hin danda'a yoo waaqayyo rooba kana rooba nagaa nu roobe kana caalaa arganne. callaa oomishtummaa oomishtummaa biyyattii sanaa dabala inni dabala jenneet yaaddoo qabna kuniif immoo hundi keenya rakkuteessan kan hojjannoo ta'e xiqqeedhaan kan hojjannoo ta'e oomishaaf oomishtummaa kana waan hin dabalamneef hin jiru rabbii wajjin hin dabalama jedheetiin abdirraa qaba kana caalaa argachuu hin danda'a daraan cimee deemuu hin danda'a kana amma maqaan afurtamaa jennu shantamaa jennu saniin olis deemuu hin danda'a ka'umsa keenya afurtamni shantama kan jechaa jirru kun malee isa kan gargar jallaatiin miti kan kanaa ol caalaa oomishuu hin dandeenya maaliif waaqayyoo kan rooba kana rooba ragaan roobee nun ka'umsa isaati amma callaan tokko ka'umsa isaati kana caalaa sani ol deemuu hin danda'a ka'umsa isaa kanaa gadi ta'uu hin qabu kan jedhudha amma kan sammuu keenya keessa jiru xiqqeedhaan hojjenne taanaan kan kana caalaa hin calleechine abdii guddaa qaba.
Naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sababaa walitti bu'insaan qonnaan qotamaan jiru. Naannoo keessanii garuu oomishi gaariidha. Gama keessaniin iddoo qonnaan hin qotamin hafe kana akka dandammachiisuudhaaf qoodi keessan maal ta'a? Naannolee kabiroo deggeruu gama laaleen kan jedhuufillee obbo Fayyisaan akkas jedhan.
Biyya keenya Itoophiyaan kee jettee amma Itoophiyaan wanti isa guddoon namni wajjin nyaannaa nama biyya wajjin nyaatudha. Kanaaf bakka isaan oomisha inni oomishnetti kan waraanaan ta'uu danda'a, rooba baachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaaf nuyi bee akka biyya Itoophiyaatti hundi keenya gahee qabna namni bee kan hin beeknes kan hin beekus kan hin beeknes hin nyaanna jedheet nama kootu nyaadhu jedhee gorii nyaadhu gorii buli kan jedhee biyyattiin tuni beekan nama bakka tokko wajjin jirtudha kana addunyaa gubbaatti kan beekamu wajjin nyaannee wajjin dhuguukutu beekamaa bee kanaaf warra waraanni gubbaa jiree oomishuu hin dandeenye kana oomishi asii jiru sun kan isaanii akka ta'etti abdii godhachuu qaban maaliif oomishni kun biyyattiin teenya kaa Itoophiyaan kan jirtu biyya tokkotu biyya teenya kanaaf oomishni warra qonna warra roobni durroobiin uumaa oduu hin calleechin kan warraa fifis warra immoo waraan irraa oduu akka isaan oomisha oomishni irraa hafe kun nuti gahee keenya qabu keenya homtuu hin jiru waraanni hin jiru kanaaf nu immoo isaaniif isaan yaaddoo sammuutti qabanne isaanis kan keenya jedhee gutumaan gututti isaan abdii keessa godhanne isaaniif tanaan duras kennaa turree har'as ni kennaa borus ni kennaa eenyu hoo waliin jiraatin eenyu walii dhaqqaba biyya alaatti nu dhaqqaba yoo nuuf akka namaatitti walii dhaqqabne akka biyyaatitti akka Itoophiyaatti walii dhaqqabin namni alaa booda dhufa kanaaf nuyi kana oomisha amma rabbi hoo kan nagaan galchu ta'e kan isaanii kan isaanii wajjiin kan keenya qofaa miti wal qarqaarsi keenya aadaa keenya. wajjin jirraa wajjin ollaa wajjin bullaa keenya isaanis laaf lafti kummuluun jiru eenyumtuu beelaan du'uu hin qabu eenyumtuu du'uus hin qabu eenyumtuus kana rakkoo kana arguu hin qabu hundi keenya wal qarqaarree hundi keenya oomisha qabnu kan biddeena jiru namni walii kutee biddeen tokkoo kan nyaannu ta'e biddeena gimmaasha isaanii kenninee ofii keenyaafis gimmaasha nyaanne yeroo kana dabarsinee isaanis akka namaatitti akka keenya kanatti gaafa xurinni jiraate gaafa waaqayyo araarameef roobee isaanis qixa keenya waan oomishuu danda'aniif waan beeknu waan oomishuu danda'aniif kanaaf an kun kan keenya qofaa miti kan isaanii wajjin akka ta'e akka naa hubattan nan barbaada tanaan dursa qarqaaraa turre arrasiin qarqaarraa abdii guddaan irraa qaban kan qarqaaruudhaaf.
Itoophiyaan qamadii gara alaatti erguu yaadaa jirti waggaa dhufu ofii keenya dandeenye gara alaatti erguuf jirra kan jedhuuf obbo Faayisaan oomisha kana xiiqeffatanii hojjennaan ofii keenyarra darbine biyya alaatti waan hin ergineef hin jiru. jedhan.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa gulaalaan qophii kanaa namoo daandii Gulaalaan karaa hawaasaatiin miidiyaa hawaasaatiin immoo isinii dabarsaa jirtu jechuudha. Tuujubee horaati. Pirooduusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo shantamii sadaffaa kan isin keessummeessaa jiru Anbafqaaduu Morodaa hundi keenya waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa isiniin jenna bakka jirtanutti fayyaan ta'aa nagaatti.